turashimiye ko mubandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icenda na mirongo ibiri na zibiri mu rwanda dusamiranirana kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi rya amerika mwiriwe nshuti bakunzi n'ikaze makuru yo kuri uno mugoroba mugiye gushikirizwa na jewe diana nininahazwe ingingo nkuru ziyagize abajeje umutekano mu gihugu cy'u Burundi batangaza ko bivunye abantu bane bari bitwaje ibirwanisho babarasiye mu kiyaga ca Tanganyika ku ruhande rw'intara ya Rumonge bashatse kurasa hanyuma n'abashobora basubiza bose baciye bahasiga ubuzima kandi abo bantu ntibaramenyekana twibaza yuko wari umugwi wari ugize iminsi ugiteye isibe itanganyika wiba ibikoresho abarovyi bakoresha wongera wiba n'amafaranga uyu ni consolateur nitunga buramatari w'intara ya rumonge iri mu bumanuko bw'uburundi abatalibani bashinze leta nshasha ya afghanistani mu gihe ikabule ku murwa mukuru w'ico gihugu hari kuhabera imyiyerekano israel yagavye ibitero mu bibanza ivuga ko vyari ivy'abagwanyi ba hamas mu ntara ya gaza abatembagaje ubutegetsi bwa gine biteguriye gushinga leta mfatakibanza izi nkuru zose duce ku masonga turazirambura mu kanya isase mube hafi y'amaradiyo yanyu amakuru yacu reka tuyahere muri afghanistani aho abatalibani bashinze leta nshasha ibindi kuri ino nkuru tubibaza mugenzi wacu ejo ni mukankusi abatalibani bagize mulah hassan akund umuyobozi w'iyi guverinoma nshya na mulah abdul gane baradar nk'umwungirije akund yakoranye na nyakwigendera mulah omar washinze muvomo y'abatalibani uyu baradar asanzwe ari umuyobozi w'ibiro bya politiki by'iyo muvomo sarajudine hakane umuhungu washinze urugaga ruzwi nka hakane leta zunze ubumwe za amerika yashyize ku rutonde rw'imitwe y'iterabwoba azaba minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu mushya umuvugizi mukuru w'abatalibani zabihula mujahid yabwiye mu kiganiro bagiranye i kabul mulah mohamed yakub umuhungu wa mulah omar yagizwe minisitiri w'ingabo abashyizwe mu myanya y'ubuyobozi bose bazakora mu buryo bw'agateganyo nk'uko mujahidi yakomeje abivuga mu kiganiro n'abanyamakuru i kabul ejo ni mukankusi tukivuga ku vya afghanistani muri ico gihugu ikabule ku murwa mukuru abantu amajana n'amajana baguriyemwo abagore bakoze imyiyerekano yo kwiyamiriza ubutegetsi bwa gitalibani thomas kamirindi nivyaje kutubwira imyigaragambyo y'abagore y'uyu munsi i kabul ikurikiye indi bakoze ejo kuwa mbere mu mujyi wa mazari sharif mu majyaruguru ya afghanistani n'indi barimo mu cyumweru gishize mu mujyi wa herat uri mu burengerazuba bw'igihugu abagore bo muri afghanistani bafite impungenge zikomeye ko abatalibani bazabambura uburenganzira bwabo bwose nk'uko bari barabikoze ku ngoma yabo ya mbere yariho kuva mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na gatandatu kugera mu bihumbi bibiri na rimwe imyigaragambyo y'uyu munsi i Kabul yabereye cyane cyane imbere ya ambasade ya Pakistani igihugu barega ko gishaka gutegeka Afghanistani cyifashishije abatalibani abatalibani ni inshuti magara za Pakistani abaturage bigaragambyaga basakabaka ngo ntidushaka guverinoma iyobowe na Pakistani Pakistani dusohokere mu gihugu turashaka Afghanistani yigenga abasirikari b'abatalibani barashe amasasu menshi mu kirere kugira ngo basanze aba baturage bari bari mu myigaragambyo naho abanyamakuru barimo bayikurikira batangaje ko aba basirikari bataye muri yombi bamwe muri bo bakubita n'abandi ndetse banabambura ibikoresho byabo by'akazi israel yagavye ibitero mu bibanza ivuga ko vyari vy'abagwanyi ba hamas mu ntara ya gaza oriane itanga ishaka aratubwira ibindi kuri no nkuru itangazo ryasohowe n'igisirikare ca israel rivuga ko ico gitero cakozwe mu buryo bwo kwishura agasotoro k'ibipira vyuzuyemwo impwemu igenda iraka imiriro yarungitswe mu turere tw'ubutaka bwa israel ni nyuma y'aho ejo ku munsi wa mbere abanyagihugu amajana n'amajana basanzwe bashigikiye abagwanyi b'intambara ntagatifu ya kisilamu jihad bagize imyiyerekano mu karere ka gaza bakarungika ibyo bigendajuru mu turere twa israel abo banyagihugu babikoze mu buryo bwo kwerekana ko bashigikiye abanyororo batandatu bari baraye batorotse agasho ko muri israel igisirikare cya israel kivuga ko ibyo bitero babikoze ku nyubakwa zikora ibigwanisho by'abagwanyi ba hamas mu bumanuko bwa gaza igitigiri cy'abaguye muri ibyo bitero canke ivyahononekariye ntibiramenyekana kuri uno munsi wa kabiri israel yatanguye ibikorwa bidasanzwe byo guhiga abo banyororo batorotse mu buraruko bw'igihugu no mu karere ka west bank basanzwe bategeka Oriane itanga ishakurakoze tuve muri Israel tuja muri Nigeria ahavugwa bagera kuri cumi n'umunani baraye banyurujwe n'abantu bitwaje ibirwanisho mugenzi wacu Fidel Niyongabo nivyaje kutubwira ico gitero cabereye mu mihana iri muri leta ya Kaduna mu buraruko bw'igihugu mu bantu cumi n'umunani banyurujwe harimwo abana indwi imigwi y'inkozi z'ikibi irondera kuriwe ingwati yaranyuruje abana mu mashure mu ngo zabo n'abagira ingendo bakoresheje imodoka mu buraruko bushira uburengero bwa Nigeria kuva mu kwezi kw'icumi na kabiri mu mwaka uheze Malam Suleiman Keke arongoye ababa mu mihana y'ahitwa Keke B ku nkengera z'umugwa mukuru wa leta ya Kaduna amenyesha ko bakoze igitero cyo ku munsi wa mbere bari ku mapikipiki bashitse aho cabereye mu ijoro ryo ku munsi wa mbere bagenda inzu ku yindi bafata abana n'abavyeyi babo yavuze ko vyari biteye agahinda kandi ko abanyuruje abo bantu batarasaba kuriha ingwate Kaduna iri mu mareta atari make yafashe ingingo zo kurwanya ibitero nk'ivyo mu ntara ya Zamfara mu buraruko bushira uburengero bw'igihugu abategetsi baho bategetse ko uburyo bwo guhanahana amakuru bwugagwa mu gihe igisirikare kiba kiriko kigerageza kurwanya imigwi y'inkozi z'ikibi ibitigiri binini by'abana barahevye amashure kubera ubwoba bwo kunyuruzwa abarimyi nabo ntibashobora kuja mu mirima yabo kubera gutinya iyo migwi y'inkozi z'ikibi mu gihe imiryango itinya kugira ingendo ikoresheje imodoka mu gihe iba igiye kuramutsa inshuti Fidela tukiri ku mugabane wa Afrika muri Guinea abasirikare baheruka gufata ubutegetsi bagatesha agaciro ubwirizwa nshingiro rikihari biyemeje gushinga leta mfata kibanza mugenzi wacu Oriane itanga ishaka nivyagarutse kutubwira itangazo ry'uko hagiye gutunganywa leta mfata kibanza muri Guinea ryashikirijwe mu nama yabaye hagati y'abasirikare n'abategetsi bari basanzwe bari muri leta ya Perezida Alpha Conde ubu afashwe imbohe kuva ku munsi wa Mungu umusirikare mukuru yafashe ubutegetsi mamadudu mbuya akaba kandi umuyobozi mukuru w'umugwi w'ubumwe n'iterambere cnrd avuga ati twifuza ko ibikorwa byo gutunganya leta mfatakibanza bikorwa mu kwizera gine nshasha y'ubumwe n'iterambere dumbuya yongere avuga ati nta guhiga canke gufata abategetsi bakuwe bagasubirizwa n'abasirikare mu gihe ca kudeta bizoba abasirikare batembagaje ubutegetsi bavuga ko uwo mugabo w'imyaka mirongo umunani n'itatu atakibi bamukoreye kandi ko abandanya kuvugana n'abaganga biwe mu kwezi kw'icumi mu mwaka uheze niho perezida konde yatsindira ikiringo ca gatatu mu matora y'umukuru w'igihugu inyuma y'aho ahinduriye ibwirizwa shingiro kugira ashobore kongera kwitoza ayo matora yatumye haba imyiyerekano igizwe n'uruhagarara mu gihugu cose leta zunze ubumwe za amerika ubufaransa n'ibihugu bigize ubutunzi bwa afurika y'uburengero ecowas baranebaguye iyo kudeta muri icyo gihugu ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turabandanya n'amakuru agezeho ijya n'ino ku isi duce dusura ku mugabane wa afurika neza na neza muri zimbabwe aho leta isaba abakozi bayo kwicandagisha ikiza ca covid ya cumi n'icenda atari uko bagatanga imihoho ibindi tubibaza mugenzi wacu fidel niyongabo zimbabwe imaze gucandaga gushika ubu abantu miliyoni zibiri n'ibihumbi amajana indwi yihaye kuba imaze gukingira abantu miliyoni cumi na zitanu mu mpera z'uyu mwaka leta ya perezida emerson mnangagwa itangaza ko yaguze inshanjo zo kwirindikiza ca covid 19 z'agaciro k'imiliyoni cumi na zibiri y'amadolari zivuye mu gihugu c'ubushinwa umushikiranganji ajejwe amagara y'abantu ziyambi ziyambi yatangaje ko abanyazimbabwe batazotegekwa kwicandagisha ku nguvu ko yamara abakora mu gisata ca leta bategerezwa gukingira abanyagihugu mu kwicandagisha leta ya zimbabwe ikoresha abantu barenga ibihumbi amajana abiri abigisha nibo bagize igitigiri kinini muri bo ziyambi yavuze ko hazogera igihe batazoba bashaka abigisha baticandagisha bariyandikishije abantu banduye umugera wa covid cumi n'icyenda bemejwe na leta ni ibihumbi ijana na mirongo ibiri na bitanu n'amajana atandatu na mirongo irindwi n'umwe mu gihe abamaze gupfa ari ibihumbi bine n'amajana ane na mirongo icyenda na batatu kuva ikiza cya covid cumi n'icyenda gitanguye kwiyadukiza mu mwaka urangiye abarenga icya kabiri muri bo bapfuye mu mezi abiri arangiye fidela tubandaniriza aha muri leta zunze ubumwe za amerika ku vya president joe biden agendera uno musi kwa kabiri amaleta ya new york na new jersey ni kugira ngo yirabire ivyononywe n'igihuhusi aida gihitiye muri ayo maleta abiri ibisigarira vy'igihuhusi aida vyateye imyuzure n'imiyaga igenda iratema itongora muri ako karere biden ejo kuwa mbere yaratangaje ibihe vy'amakuba mu bice bimwe bimwe vy'amaleta ya new york na new jersey vyasinzikajwe bikomeye n'igihuhusi aida mu ndwi irangiye vyatumye leta ya amerika isohora amafaranga agenewe gufasha ayo maleta amafaranga azohabwa abagira imirimo y'ubudandaji n'abanyagihugu basanzwe mu bice bitandatu byo muri leta ya New Jersey hamwe no mu bice bitanu byo muri leta ya New York aho imvura isegenya yateye imyuzure mu mabarabara mu mazu n'amamangazini igihuhusi aida cyahitanye abantu batari munsi ya mirongo itanu mu maleta atandatu ari mu buseruko bwa amerika harimwo abantu mirongo ibiri n'indwi muri leta ya New Jersey na cumi na batatu muri leta ya New York ni nyuma y'uko ico gihuhusi kibiciye bigacika muri leta ya Louisiana iri mu bumanuko bw'igihugu aho cyahitanye abantu batari munsi ya cumi na babiri cashitse ubwa mbere muri iyo leta kivuye mu kigobe ca mexique muri leta ya louisiana abantu ibihumbi amajana n'amajana bashobora kuzoba badafise umuyaga nkuba mu kiringo c'indwi zitari nke ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda barakoze bagenzi bacu kuri ayo makuru yose agezweho hirya nino ku isi baduteguriye bakaba bahejeje kudushikiriza ndabibutse ko ijwi rya amerika mandanya kumva mu kirundi n'ikinyarwanda turi kuri za fm zitandukanye mu karere k'ibiyaga bigari mu burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave ahandi mushobora kutwumva ikibiriraho ni kuri wezi itatu akaburungu radio yacu voa akaburungu com adrese ya facebook yacu youtube na instagram ni voa radio yacu mu kanya duca twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari ayo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu burundi ahavugwa abantu bane bishwe mu kiyaga ca tanganyika ni ku ruhande rw'intara ya rumonge iri mu bumanuko bw'ico gihugu bishwe barashwe mu gitondo co kuri uno wa kabiri n'abajejwe umutekano igisirikare kivuga ko civunye abo bagabo bane kuko bari bafise inkoho ido n'ido na mugenzi wacu pierre claver niyo nkuru akorera ijwi rya amerika i kigali mu rwanda igisirikare gikorera mu mazi gicungera ikiyaga ca Tanganyika cabwiye abamenyeshamakuru ko catabajwe n'abarovyi mu mutwenzi wo kuri uyu wa kabiri gisigura ko abarovyi bari babonye umugwi w'abantu bitwaje ibigwanisho ubateye amakenga uri mu bwato butoya mu karere k'amazi ka Minago mu ntara ya Rumonge mu bumanuko bw'igihugu igisirikare cemeje ko cahavuye gitana mu mitwe giterana amasasu n'uwo mugwi itangazo rito igisirikare gikorera mu mazi cashize ahabona cerekana ko cishe kirashe abantu babiri bari muri ubwo bwato abandi babiri basoma nturi bicwa n'amazi abajejwe intwaro mu ntara ya rumonge bemeza ko ico gice kimaze iminsi kibangamiwe n'abasuma bazanana ku ruhande rwa repubulika ya demokarasi ya kongo burumatari w'iyo ntara consolateri nitunga arahumuriza abarovyi akamenyesha ko abajejwe intwaro igipolisi n'igisirikare bahagurukiye ico kibazo c'ubusuma n'ubugizi bwa nabi mu kiyaga ca Tanganyika buramatari wa Rumonge yikeka ko abo bishwe bari muri abo basuma bamaze iminsi bagiteje isibe mu kiyaga ca Tanganyika barabahagarika bashatse kurasa hanyuma n'abacu barabasubiza bose baciye bahasiga ubuzima rero wari umugwi w'abantu bane bari mu kato kandi abo bantu ntibaramenyekana tubaza yuko wari umugwi wari ugize iminsi ugiteye isibe itanganyika wiba ibikoresho abarovyi bakoresha wongera wiba n'amafaranga twaba tumaze igihe dukurikirana buke buke kugira ngo bishoboka tubihagarike n'ivyo vyabaye rero ntihagire abantu bakwiza hirya no hino amajambo atariyo vyabaye ivyo nta gitero cabaye ku mugwi w'abasirikare bakorera mu mazi igipolisi n'igisirikare vyerekanye ibigwanisho izo nzego zibiri zivuga ko vyafatanywe abo bagizi ba nabi muri ivyo bigwanisho harimo inkoho zibiri n'amasasu yazo ibibombe bibiri n'inkoho ibitera igitoro n'imoteri y'ubwato abarovyi basabwa gutanga inkuru hakiri kare mu gihe babonye ikintu ico arico cose kibateye amakenga pyeklave n'inkuru kigali ku bw'ijwi ry'amerika
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ingende hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
tuvuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
Pierre Claver niyo nkuru urakoze kuri uno wa kabiri mu Rwanda ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bwatanguye ibikorwa byo kuvura kanseri y'igitereko mu bigo nderabuzima bigize akarere ka Bugesera abagore bari bitabiriye iki gikorwa uno munsi abenshi bagaragaje ko batari basanzwe bazi ino ndwara muvyumva mu nkuru ya mugenzi wacu Assumpta Kaboyi yavuganye nabo abagore bari hagati y'imyaka mirongo itatu na mirongo ine n'icyenda bakanguriwe kuza ari benshi kwisuzumisha iyi ndwara ya kanseri y'inkondo y'umura dr winkindi francois ushinzwe indwara zitandura mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima rbc asobanura ko abagore bakuze batabashije kubona urukingo bakwiye kujya bisuzumisha iyi ndwara urengeje imyaka makumyabiri n'itandatu ntabwo uru rukingo dutanga rwa kanseri y'inkondo y'umura nta kintu ruba rukikumariye cyane amahirwe asigaye rero ni aya ngaya yo kuvuga ngo tubasuzume hakiri kare bya bimenyetso bibanziriza kanseri y'inkondo y'umura ndetse tunabivure hakiri kare kugira ngo batane burundu no kurwara iyi kanseri y'inkondo y'umura n'ubushobozi bwo kuvura mu gihe dusanze twaratinze kugusuzuma harageze kuri rwa rwego rwo kurwara kanseri ubu mu rwanda turabufite twihaye gahunda y'uko byibuze nko mu myaka ibiri iri imbere tuzaba twageze mu gihugu hose ku buryo umuturarwanda wese aho ari abona izi gahunda atiriwe akora urugendo kuko mbere twumvaga kwisumisha kanseri bisakuza kigali none ngubu twabizanye hasi abaganga bavuga ko indwara ya kanseri y'inkondo y'umura iza mu za mbere mu zihitana abagore benshi mu rwanda dr winkinde wo muri rbc agatangaza ko nko mu mwaka ushize wa bibiri na makumyabiri abagore bagera kuri magana inani bahitanwe n'iyi ndwara nubwo biri uko ariko benshi mu bagore bavuganye n'ijwi rya amerika bagaragaje ko batazi iby'iyi ndwara ngewe ni n'ubwa mbere nanayumvishe iyi ndwara ya kanseri y'inkondo y'umura wari usanzwe uyizi oya oya y'umura ntayo nzi twumvaga yuko twajya kure ikadutera n'ubwoba cyane ariko kuba mwaje kugira ngo twipimishe hano hatwegereye nidusanga tunayirwaye tuziyakira ko tuje kwivuza ku bw'imbaraga za nyagasani tuzakira nari nsanzwe mbyumva kuri radiyo y'uko iyo ndwara yica bake mu bagaragaje ko bayizi batangaje ko bayimenye bagiye gukingiza abakobwa babo kanseri y'inkondo y'umura nari ntuwe nyizi nabyumvaga hari n'abo yishe hari irw'iwacu umwana w'umukobwa njyewe naramukingije guhera ku myaka imyaka cumi n'ibiri naramukingije nari nsanzwe mbyumva kuri radiyo y'uko iyo ndwara yica akarere ka bugesera kabaye aka cumi na gatandatu kagejejweho ubwo buvuzi dr rutagengwa william ukuriye ibitaro bya nyamata biri muri ako karere yumvikanishije ko ari amahirwe akomeye kuba bagiye kuvura indwara ikomeye nka kanseri iwabo gusuzuma kanseri twumvaga ari ibintu bikomeye ari ibintu bikorerwa ku masantere akomeye mu bitaro bikomeye ariko ubu nababwira ko twungutse ubundi bumenyi guhera ku mujyanama w'ubuzima yahuguriwe gukora ubukangurambaga wagera ku rwego rw'ikigo nderabuzima ababyaza n'abaforomo bahuguriwe uko basuzuma ndetse bakanavura kanseri ku rwego rwa mbere kanseri y'inkondo y'umura ku rwego rw'ibitaro abaganga bahuguriwe gukora ubundi buvuzi bwisumbuyeho ndetse n'irindi suzuma ryisumbuyeho ibyo rero ntabwo ari ibintu byoroheje ni ibintu bihenze ni ibintu bisaba ibikoresho bihambaye ni ibintu rero twungutse ndumva ari indi ntambwe twateye mu rwego rw'ubuvuzi mu nzego z'ibanze usibye abagore bari hagati y'imyaka mirongo itatu na mirongo ine n'icyenda batangiye kuvurwa kanseri y'inkondo y'umura leta imaze igihe ikingiriye indwara abangavu bari hagati y'imyaka cumi n'ibiri na cumi n'itanu abaganga bagaragaza ko kanseri y'inkondo y'umura iterwa no gukorana imibonano mpuzabitsina n'abantu benshi batandukanye gukora imibonano hakiri kare ndetse no gutwita abana bakiri bato abaganga kandi batangaza ko ibimenyetso byayo bigaragara bitinze ariyo mpamvu buri mugore wese uri munsi y'imyaka mirongo ine n'icyenda akwiye kwipimisha iyi kanseri kenshi gashoboka muganga w'inkindi yumvikanisha ko iyo kwipimisha bikozwe kare bigabanya ikiguzi gitangwa kuri iyi ndwara ibyiza dutangire hakiri kare twisumishe hakiri kare tutaragera kuri ya kanseri y'inkondo y'umura kubera yuko bya bindi twabonye mbere ufite ibimenyetso bikeya turakuvuye ntabwo birenga ibihumbi mirongo itatu ariko nugera igihe cyo kuba ufite kanseri hamaze kuba kanseri biragera muri miliyoni eshanu ibi birongera kutwereka yuko ari byiza yuko abantu bitabira izi gahunda hakiri kare kugira ngo tubafatirane bataragera kuri rwa rwego rwo kugira kanseri y'inkondo y'umura leta y'u rwanda itangaza ko izaba yagejeje ubuvuzi bwa kanseri y'inkondo y'umura mu turere twose tw'igihugu bitarenze umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu asumta kaboyi ijwi ry'amerika mu karere ka bugesera mu ntara y'iburasirazuba muri guine utwara abasirikare bahiritse ubutegetsi bwa perezida alpha conde abandanya kwerekana imigambi yiwe lieutenant colonel mamadi dumbuya yijeje abanyagihugu ko hazigiye gushingwa vuba leta y'ubumwe izotunganya leta mfatakibanza yabwiye kandi abagwizatunga mu gihugu ko igisirikare kizokubahiriza amasezerano asanzweho ejo kuwa mbere niho lieutenant colonel dumbuya yahuye n'abashikiranganji n'abandi bategetsi bakomeye ba leta yatembaga inkuru irambuye na mugenzi wacu temistokle mutijema aba basirikare banasabye abakozi ba leta gusubukura imirimo uhereye kuri uyu wa mbere mu guhamagaza abahoze muri guverinoma n'abakuru b'ibigo bya leta abahiritse ubutegetsi bavuze ko uhirahira akanga kwitaba agomba gufatwa nk'urwanya inama y'igihugu ishinzwe iterambere no guhuriza hamwe abanyagihugu cnrd urwego bashyizeho ruyoboye igihugu mu buryo bw'inzibacyuho abasirikare kandi batangaje isaha ya saa mbiri z'umugoroba nk'iyo abaturage bagomba kuba batashye mu ngo mu gihugu hose abahoze bagize guverinoma basimbujwe abanyamabanga bakuru muri buri minisiteri mu rwego rwo gukomeza imirimo yazo ya buri munsi ni mu gihe abahoze ari abaperefe abasuperefe na ba guverineri bo basimbujwe abasirikare abasirikare bo mu mutwe w'ingabo udasanzwe bayobowe n'umukuru wabo liyetona koroneli mamadi dumbuya bavuga ko bataye muri yombi uwahoze ari umukuru w'igihugu mu rwego rwo guhagarika imicungire mibi y'umutungo wa leta ubukene na ruswa yari yarabaye icyorezo ikoreshwa ry'inzego z'ubutabera ku nyungu za bamwe niho nyangwa ry'uburenganzira bw'abaturage videwo igaragaza bwana konde yatangajwe n'abahiritse ubutegetsi imugaragaza atuje ariko bigaragara ko yatsinzwe yambaye ipantaro y'ikoboyi n'ishati yicaye mu ntebe y'umufariso abahiritse ubutegetsi bijeje ko ameze neza kandi afashwe neza abasirikare kandi batangaje ko bifuza gusubiza ubutegetsi abaturage basobanuye ko basheshe guverinoma inzego z'imitegekere n'itegeko nshinga byashyiririshijweho na bwana konde mu bihumbi bibiri na makumyabiri ari nabyo yifashishije mu kwiyamamariza manda ya gatatu muri uwo mwaka yirengagije imyigaragambyo yari imaze amezi yanatwaye ubuzima bw'abaturage bijeje igihe cy'inzibacyuho nk'uko byagenze mu baturanyi babo muri mari naho haheruka kuba ihirikwa ry'ubutegetsi ihirika ry'ubutegetsi ritunguranye rishyize ku ndundura amezi menshi y'ingorane mu bya politiki no mu bukungu zongerewe ubukana n'icyorezo cya covid cumi n'icyenda igihugu kiyobowe mu buryo bw'igitugu n'umuntu ku giti cye nk'uko abanenga perezida konde wari ku butegetsi kuva mu bihumbi bibiri na cumi babivuga aho bumvikanisha ko yagiye ahinduka umuntu wihugiyeho iri hirikwa ry'ubutegetsi bwa perezida Alpha Conde ryinjiye mu mateka mabi y'iki gihugu gikennye kandi gihora mu ngorane mu gihe nyamara gikize ku mabuye y'agaciro n'ibikomoka kuri peteroli imyaka ibarirwa muri mirongo kuva cyabona ubwigenge mu gihumbi magana cyenda mirongo itanu n'umunani kikaba cyaragiye kiyoborwa mu buryo bw'igitugu no mu mico irangwa n'ibikorwa bihutaza by'igisirikare n'irindi hirwa ry'ubutegetsi hakoreshejwe ingufu ribaye muri afurika yo munsi y'ubutayu bwa sahara mu gihe kitarenze umwaka nyuma y'iryabaye muri mari mu bihumbi bibiri na makumyabiri no muri cadi mu bihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe irangira ry'imyaka icumi y'ubutegetsi bwa konde bigaragara ko ryatanze ibyishimo mu bice binyuranye by'umurwa mukuru konakiri cyane cyane mu nkengero zawo ahatuye cyane abashyigikiye abatavuga rumwe na leta nyamara ku rundi ruhande ryamaganwe ku ruhando mpuzamahanga n'umunyamabanga mukuru wa loni antonio guterres umuryango w'ubumwe bwa afurika ubinyujije mu muryango w'ubukungu uhuza ibihugu byo mu burengerazuba bwa afurika sedeyao ndetse n'umuryango w'ubumwe bw'uburayi ubufaransa bwatangaje ko bwifatanyije na sedeyao mu kwamagana ihirikwa ry'ubutegetsi muri guinea ndetse busaba ko perezida konde yarekurwa bwangu leta zunze ubumwe za amerika nayo yamaganye iryo hirikwa ry'ubutegetsi ndetse yaburiye ko rishobora kugabanya ubushobozi bwa amerika mu gufasha guinea gusa muri iyi myaka ya nyuma y'ubutegetsi bwe byagaragaraga ko perezida konde agenda ahindura uruhande yisunga cyane ibihugu by'ubushinwa uburusiya na turikiya impuzamashyaka iharanira kurengera itegeko nshinga FNDC isanzwe ihuriyemo imitwe ya politiki n'imiryango ya sosiyete sivili yatangije imyigaragambyo yo kwamagana manda ya gatatu ya Perezida Konde yakurikiraniye hafi itabwa muri yombi ry'umunyagitugu ndetse n'iby'abasirikare batangaje ku byerekeye itegeko nshinga juri amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu kanya turahava duhana agahindukira ariko imbere yo kugahana mwabyumvise mu ntango z'ano makuru abatembagaje ubutegetsi muri guine biteguriye gushiha aho leta mfata kibanza iki gihugu cyo ku mugabane wa afurika kije kiyongera ku bindi bivugwamo ihirikwa ry'ubutegetsi rikorwa n'abasirikare babufata bavuga ko bashaka guhindura ivyo baba banegura hari ico none coba cisangije mu mateka mugenzi wacu edi rwema atubwire amwe mu matariki ntibagirwa muri Gine.
Tariki ya kabiri y'ukwezi kwa cumi umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu n'umunani nibwo Ahmed Sekuture yatangaje ko igihugu cye Gineya kibonye ubwigenge. Byabaye iminsi mike nyuma y'itora rya Kamarampaka yanze ko igihugu kiba umunyamuryango mu ishyirahamwe ryari rihuje Ubufaransa n'ibihugu bya Afurika. Ni igitekerezo cyari cyatanzwe n'uwayoboraga Ubufaransa icyo gihe Charles de Gaulle mu kwezi kwa mbere umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na rimwe sekuture yatorewe kuyobora gineya mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na karindwi igihugu cyahisemo kugendera ku matwara ya gisosiyaliste sekuture wayoboye gineya imyaka makumyabiri n'itandatu yatangiye afatwa nk'intwari yaharaniye ubwigenge bw'igihugu ariko aza guhinduka umunyagitugu ushinjwa kuba yaragize uruhare mu izimira ry'abantu barenga ibihumbi mirongo itanu nk'uko bivugwa n'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu abandi ibihumbi bahunze igihugu tariki ya gatatu z'ukwezi kwa kane umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na kane sekuture amaze gupfa itsinda ry'abasirikare bayobowe na koloneli lansana konte ryafashe ubutegetsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na gatanu konte yaburijemo igeragezwa ry'ihirikwa ry'ubutegetsi naho mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatandatu yongera aburizamo imyivumbagatanyo mu gisirikari mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatatu konte yatorewe kuyobora igihugu nyuma yongera gutorwa kabiri mu matora atarigeze yitabirwa n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi mu ntangiriro z'umwaka w'ibihumbi bibiri na karindwi habaye imyigaragambyo ikaze mu gihugu yatumye ubutegetsi bwa lansana konte bukoresha ingufu zidasanzwe mu kuyuburizamo byaviriyemo abantu barenga ijana na mirongo inani kuhatakariza ubuzima ku itariki ya makumyabiri na gatatu z'ukwezi kwa cumi na kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani igisirikare nanone cyafashe ubutegetsi ku ngufu ubwo perezida konte yari yitabye imana azize uburwayi butamenyekanye yapfuye afite imyaka mirongo irindwi n'ine ubwo kapiteni musa dadi kamara yahise afata ubutegetsi mu kwezi kwa cyenda ibihumbi bibiri n'icyenda igisirikare cyarashe mu baturage bari muri stade aho abatavuga rumwe na leta bari mu bikorwa byo kwiyamamaza abantu ijana na mirongo itanu na barindwi barishwe abagore bagera ku ijana bafatwa ku ngufu mu kwezi kwa cumi na kabiri kamara yaje kuraswa mu mutwe n'umwe mu basirikare bari bashinzwe kumurinda mu kwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi perezida w'agateganyo sekuba konate yasinyanye amasezerano na musa dadis kamara yakurikiwe n'amatora y'umukuru w'igihugu tariki ya karindwi y'ukwezi kwa cumi na kumwe alpha konde yatorewe kuyobora igihugu konde yaje kurusimbuka ku itariki ya cumi n'icyenda y'ukwezi kwa karindwi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe ubwo abasirikare bagabaga igitero ku rugo rwe mu mujyi wa konakiri mu kwezi kwa cumi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu yongeye gutorerwa indi manda ya kabiri mu matora yaranzwe n'urugomo benshi bemeza ko habayemo no kwiba amajwi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu muri iki gihugu cya gineya hadutse icyorezo cya ebola cyahitanye abantu barenga ibihumbi bibiri na magana atanu mu kwezi kwa cumi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda hatangiye kuvugwa amakuru ko alpha konde yifuza kwiyamamariza manda ya gatatu ibi byakuruye imvururu n'ubushyamirane mu gihugu byaguyemo abasivili bari mu myigaragambyo tariki ya makumyabiri na kabiri y'ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri nibwo hemejwe itegeko nshinga rishya ry'igihugu binyuze mu itora rya kamarampaka rititabiriwe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi iri tegeko niryo ryemereye alpha konde kwiyamamariza indi manda ya gatatu alpha konde yemejwe ko ari we watsinze amatora tariki ya cumi n'umunani z'ukwezi kwa cumi umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri abo yarahanganye nabo barimo Selu Dalain Diallo banze kwemera ibyavuye mu matora akabino nga duce dusozerera amakuru twari tubafitiye muri kano kanya dushimira abagize uruhara bose ngo ategurwe yongere abashikire kuri mikoro ari kumwe na jowe diane ninahazwe amajwi y'ibiganiro byari bihagarikiwe na etienne karekezi yashizwe hamwe na diodone cubahiro twemi ku izina rya bagenzi bacu bose tubikibanuriye tubipfuriza kubandanya mururanirwa mu byo murimo byose ahaje diane ninahazwe mari kumwe kuri mikoro turaza kongera mu makuru yo mu gatondo mu kurindira mubandanye kuryoherwa na porogaramu z'ijwi ry'amerika mu ndimi zitandukanye